Hii ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na mirongo ibiri na zibiri. Mu Rwanda turi kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu. Mwiriwe nshuti mwese mu duteze amatwi, Dividen Niyongabo abaramutsa abaha ikaze mu makuru y'aka kanya. Igisirikare ca leta ya Congo FRDC kivuga ko cishe ku munsi w'Imana abagwanyi babiri b'umugwi ugwanya ubutegetsi bw'u Burundi Red Tabara gifata abandi batanu ahitwa Kibirizi mu ntara ya Rusizi territoire ya Uvira intara ya Kivu yo mu manuko. Yamara umugwi Red Tabara urabihakana.
abantu bose bari mu migwi igwana bose usanga muri leta itabara bishoboka yuko rero bari abantu baba baje bakiyitirira izina ryacu izina ry'umuhara ariko ntabwo ari abasirikare bacu uyo ni umuvugizi w'umugwi red tabara patrick nahimana uyu munsi ku itariki cumi n'imwe y'ukwezi kw'icumi isi yose yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umukobwa uwo munsi wahimbajwe kandi mu rwanda no mu burundi igisirikare cya etiyopiya cyatanguye uno munsi wa mbere ibitero ku nteko z'intara ya tigreya gikoresheje inteko zirwanira ku butaka urubanza rw'abantu cumi na bane bagirizwa ko bateguye kugandagura thomas sankara yahoze ari perezida wa burkina faso watanguye muri ico gihugu uno munsi kwa mbere ido n'ido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi igisirikare cya etiyopiya catanguye uno munsi kuwa mbere ibitero ku nteko z'intara ya tigreya gikoresheje inteko zirwanira ku butaka ivyo bitero vyatanguye uno munsi kuwa mbere nk'uko vyatangajwe n'umuvugizi w'umugambwe utwara intara ya tigreya gatechu reda yabwiye itorokanizo ry'amakuru ryo mu bwongereza reuters ku itelefone ko igisirikare ca leta ya etiyopiya gifatanije n'inteko zidasanzwe zo mu ntara ya amhara iri mu buraruko bw'igihugu vyatanguye ivyo bitero mu gitondo c'uno munsi kuwa mbere ndaca umuvugizi w'umushikiranganje wa mbere wa etiyopiya abi ahmed abategetsi ba leta y'intara ya amhara canke umuvugizi w'igisirikare ca leta babivuze ko bunino nyene gatecu yari yatangaje ku munsi wa gatanu w'iyindwi turangije ko inteko za leta ziriko zikoranirizwa hamwe ku mpande zose yavuze ko batari bazi neza uruhande ibitero bikomeye vyari kuza biturutsemwo yari yamenyesheje ko vyamuzinga vyariko bishigwa mu bibanza bitandukanye kandi ko n'indege zitagira abadereva bita drone zariko zirakoreshwa urubanza rw'abantu cumi na bane bagirizwa ko bateguye kugandagura thomas sankara yahoze ari perezida wa burkina faso rwatanguye muri ico gihugu no munsi wa mbere ni nyuma y'ikiringo kirenga imyaka mirongo itatu agandaguwe thomas sankara yishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'indwi muri kudeta yari iyobowe n'uwo bahoze bacuditse blaise compaore compaore aza ku isonga mu bagirizwa akaba yagirijwe atari hari ko yateguye hamwe n'abandi umugambi wo kugandagura sankara ari mu buhungiro mu gihugu ca cote d'ivoire yagumye ahakana ko hari uruhara na rumwe yagize mu yicwa ryiwe mariam sankara umutambukanyi wa nyakwigendera sankara yabwiye abamenyeshamakuru ko iki ari igihe bari barindiye yamenyesheje ko afise icyizere ko urubanza ruzotanga umuco ku rupfu rw'abandi bantu cumi na babiri ku munsi kudeta yabereyeko mariam sankara avuga ko urubanza rukenewe kugira umuco wo kudahana n'ubwicanyi bikibandanya kubera mu bihugu bitari bike vyo muri afurika bihagarariye burundu abamenyeshamakuru barenga ijana bavuye mu bice bitandukanye vyo ku isi baje gukurikirana urubanza rw'abagirizwa ko bateguye kugandagura sankara sankara yafashe ubutegetsi muri kudeta yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na gatatu afise imyaka mirongo itatu n'itatu yari yaremereye abanyagihugu kurwanya ruswa n'ubukoloni umushikiranganji wa mbere wa tunisiya yagenye abashikiranganji muri iki gihe igihugu kiri mu bihe bitoroshe frederike nkundikije araduha ibindi kuri iyi nkuru iyo leta nshasha itangajwe uyu munsi kuwa mbere hari haheze indwi zitari nke perezida kais saed akuye umushikiranganji wa mbere akanafuta inama nshingamateka mu ntumbero yo kwigumira ko ubutegetsi ico gihe abatavuga rumwe nawe bamwagirije ko yafashe ubutegetsi ku nguvu mu bintu bisa nka kudeta umushikiranganji wa mbere najira budene yagenywe na perezida sayede mu kwezi guheze yavuze ko umugambi nyamukuru wa leta yiwe ari ugutuza ruswa hamwe no kugarukana umwizero mu banya tunisiya nyamara naho muri iki gihe tunisiya gihanzwe n'ubukene buden nta kintu na kimwe cerekeye imigambi yo kunagura ubutunzi yatangaje buden yagumije mu bibanza vyabo abahora ari abashikiranganji ifata kibanza uwujejwe ubutunzi hamwe n'uwujejwe imigenderanire bari bagenewe na perezida sayeda
ayo yari amwe mu makuru makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi radiyo ijwi rya amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mushobora kandi no kudukurikirana kuri facebook no kuri site yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mu kanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahereye muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho inteko za leta frdc zavuze ko zishe ku munsi w'imana abagwanyi babiri b'umugwi urwanya ubutegetsi bw'uburundi red tabara zifata abandi batanu frdc ivuga ko abo bagwanyi baguye ahitwa kibirizi mu kiyaya ca rusizi teritwari ya uvira intara ya kivu yo mu bumanuko inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo ari uvira nk'uko bitangazwa n'umuvugizi w'igisirikare cya kongo muri aka karere majoro diedone kasereka avuga yuko igisirikare gikorera muri brigade ya cumi na kabiri batayo ya kabiri iri kabunambo muri teritwari ya uvira cishe gitezambusha abagwanyi ba redi tabara babiri gifata abandi batanu uyu muvugizi w'igisirikare cya kongo muri segiteri operasiyoneri sokola de akomeza kuvuga yuko bagwanyi barashwe bari bavuye i burundi bagiye gufasha mayimayi kijangara usanzwe ateza umutekano mukeya abaturage batuye mu kibaya cya rusizi ku ruhande rw'umuvugizi w'inyeshamba z'abarundi za redi tabara patrick nahimana anyomuza ibivugwa n'igisirikare cya kongo ko ari abagwanyi ba redi tabara bishwe abandi barafatwa nakubwiye ko ayo makuru atari yo kubera abantu bose bari mu migwi igwana bose usanga muri leta itabara bishoboka yuko rero bari abantu baba baje bakiyitirira izina ryacu izina ry'umuhara ariko ntabwo ari abasirikare bacu kubera ko wakana ko atari bo babihakana kuko bifite amakuru ahagije aho dukorera n'ibikorwa tuba turiko turakora aho gace uvuze ka mutarura na rubizi nta bikorwa byacu bihabera cyongeye ko twebwe nta ntambara turimwo turiko turagwana muri ibi bice by'ino byose byo muri kongo igisirikare cya kongo ndetse na guverinoma ya kongo bivuga yuko biri gukangurira imigwi yitwaje ibigwanisho gushyira intwaro hasi cyane y'abanyamahanga igasubira iwayo mu gihugu none se mwe mwaba mwiteguye gusubira i burundi ikibazo dufitaniye na leta y'u burundi tuzobitorera umuti muri izi nzira twahisemo twebwe twahisemo kurwana iyo twaza ku butaka bwa kongo nabo twasabye uruhusha uburyo twagiyemo rero nibwo tuzobandanyaho dukoreramo twebwe ibyo by'amaleta twe ntibituraba twe dufite objektife yacu duhanze amaso tuzogomba tuyikurikirana kuco twiyemeje bernard kadogo ni umuyobozi wa sosiyete sivire mu kibaya cya rusizi ashimira igisirikare cya kongo cishe kirashe abagwanyi b'abarundi bari bagiye gufasha mayimayi kijangara uri rugeji mu misozi iri ya ruguru ya rubirizi uyu muyobozi atangaza yuko mayimayi kijangara akoresha rumwe mu rubyiruko rw'abarundi mu kunyaga inka gushimuta abantu ndetse no kunyaga abagenzi barimo imodokari ziba zivuye mu mujyi wa uvira zigana mu mujyi wa bukavu twabibutsa yuko tariki ya gatanu y'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe inzego zishinzwe umutekano zafatiye mu mukwabo abarundi mirongo itatu muri sange yo mu kibaya cya rusizi bashinjwa kuba barinjiye muri kongo mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko abandi nabo bagashinjwa kuba bari bagiye mu mitwe yitwaje ibigwanisho ikorera muri iyi teritwari ya uvira vedasi ngabo ku bwaradijwi rya amerika uvira mutara kivu y'epfo urakoze vedasi kuri iyi tariki ya cumi n'imwe z'ukwezi kw'icumi isi yose ihimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umukobwa uwo munsi ukaba wahimbajwe mu rwanda no mu burundi icyegeranyo cyashyizwe ahagaragara n'ishyirahamwe mpuzamakungu onu kigaragaza ko umwana umwe w'umukobwa kuri bane bafise imyaka hagati ya cumi n'itanu na cumi n'icyenda batari mu mashuri badafise akazi kandi badahabwa inyigisho zo gukarisha ubwenge ugereranije n'abahungu aho umuhungu umwe kuri cumi ariwe arabwa n'ibyo bibazo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere mu burundi hari umukobwa yitwa Irvine Floreal Murame yiyemeje gukora imirimo no gukoresha ubuhinga bwa none kugira ngo yiteze imbere ateze imbere n'abandi ayoboye ikigo cyitwa Infinity Group mu Burundi yaganiye na Venuste Nshimiyimana
kuri jewe nibaza ko uno munsi ni udufasha kwibutsa abandi bakobwa bose yuko bafise amahirwe amwe nk'ay'abahungu ibiharuro wabivuze mu kanya by'uko abahungu aribo babona amahirwe menshi mu kwiteza imbere mu buzi mugabo uno munsi numva umengo ni umunsi dukwiriye kubisemerera tukongera tukabyibutsa abana bacu tukabyibutsa abakobwa bose yuko aho umuhungu yashoboye gushika n'umukobwa arahashobora mu gushinga ikigo infinity group wiyumviraga umwana w'umukobwa w'umurundikazi warangizaga amashuri ntabona akazi watekerezaga nde jewe mu gushinga rino shirahamwe ntibisanzwe ko niyumvira umukobwa kuko jewe nsanzwe ndi umwana w'imfura mu muryango w'abakobwa batatu haba twarezwe n'umubyeyi atwumvisha yuko uko tutari abakobwa tudashobora gushika kure hanyuma ntibisanzwe ko mu byo nkora byose nshira imbere cyane cyane uruhara rw'umukobwa ino mu burundi abakobwa nibyo baratubwira yuko dushobora gushika hose mugabo hari hari abatabizi hari abacibaza ruguru yuko umukobwa ari uwo kurera abana gusa ari uwo kuguma mu rugo ari uwo gukora ubuzi bubayabaye no munsi jewe mu gushinga rino shirahamwe ni nko kuba icyitegererezo no kwemeza yuko abakobwa abigeme abagore bashobora gushika no mu myanya minini mikuru mu kuyobora abantu mu kwiteza imbere mu butunzi bakaba abadiregiteri bakaba abashitekiti bakaba abantu bakora ubuzi bwose umuhungu ashikako none ni izihe ngorane uhura nazo nka rwiyemezamirimo w'umukobwa umukobwa ashatse gutera imbere cyangwa gukora ibyo abandi bose bakora hari ibyo batubwira ko urugo ni rwo rwa mbere ntiwoja cyane kurondera kariya porofesineri kandi hariho abana bagukeneye muhira hariho ibikorwa wowe utegereza gukora umukobwa ateye imbere hakiri kare atarajya kubaka urwiwe bamubwira ko atazoronka umuntu amutwara kuko atamugabo ashobora kwemera umukobwa yashoboye kubona amafaranga hakiri kare ayo yose n'amastereotipe ibyo ni bike mu ntambanyi zishobora kuboneka ngaha mugabo biva ku mastereotipe kandi bishobora guhinduka ari uko abagore n'abagabo bagiye hamwe hanyuma bakavuga ingaruka nziza zo guha amahirwe amwe ku bana bose abahungu n'abakobwa none ibanga ryawe madamu Elvine floreyane murame ibanga ryawe ni irihe wabigenje ute kugira ngo ushobore kwiteza imbere ugere ku ntambwe ugezeho kandi uri umukobwa nk'uko wabivugaga
nagize amahirwe yo kuvukira mu muryango bemera yuko abana bose bafite amahirwe amwe twari abakobwa gusa nabivuze ngira amahirwe yo kwiga ku ishuri lise du sante esipurimo n'izu segonderi hama batubwira yuko egiseranse aricyo kintu cya mbere hanyuma batwigisha ko nta muhungu nta mukobwa hanyuma ngira amahirwe yo kubona akazi nkiri muto ufite imyaka cumi n'umunani mbere y'uko ntangura kaminuza hanyuma ngira imana ndonka abamperekeza abizigira muri potasiyeri yanjye abifuza gufasha uwo mwana hanyuma nemera kwiga maze imyaka itandatu indwi ngaho natanguriye akazi numva mpamagarirwa kwikorera no gukora ikintu kizima kugira ngo mbe icyo kigererezo ku bandi bakobwa kugira ngo bikunde bumve yuko kuba bisaba kubanza kuba umugore wa naka bashobora kwitangura turi mutoya turi muri runo rugamba rwo kumvisha abantu ko bakwiye guha amahirwe amwe abakobwa mugabo si ngombwa abakobwa ntibakwiye kumva yuko bazoroha ibintu byose kubera ari abakobwa gusa bazoronka kuko bahiganywe n'abahungu kandi bazobironka kuko bakoze ikintu cyiza kigororotse kigira umuryango w'abibumbye uvuga ko abakobwa bazi gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo biteze imbere nkamwe ikoranabuhanga ribafasha gute wowe nyirizina rigufasha gute mu guteza imbere ikigo cyawe infiniti gurupe uno munsi ishyize abakozi bagera ku majana atanu urabakorera aho ndi n'abakorera mu mashyirahamwe atandukanye mu gihugu cyose abantu nk'abo ntushobora kubayobora ntushobora kubajeha neza udakoresha tekinoloji utari muri digitali uno munsi twese abakorera ngaha ku kazi turashobora gukorera muhira ariko tukabandanya turi ku mirimo na cyane cyane uhadutse ikiza cya kovide nta kumwe twari gushobora kubandanya dukora no kujera abakozi bose tudakoresha digitalizasiyo ni igikorwa gikomeye kandi kuko ibintu biri mu isi biranyaruka cyane rwose utari utazi neza ingene ukoresha aya mawuzi mashasha ni ibintu bishobora kukugora ku bwanje rero umukobwa akeneye no kumenya izo bituma yishyira ku mwanya no kwegereza amahirwe yose ku ruhande rwiwe irivine florian murame umuyobozi w'ikigo infinity group burundi ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika urakoze cyane venisite
tugushimire venisite kuri icyo kiganiro uwo munsi mpuzamakungu wahariwe abigeme ku isi ushyitse ababa mu ikambi ya nduta muri tanzania bageramiwe n'ibibazo ntangere ni mu gihe ikibazo cyo guhohoterwa no kurongozwa ku nguvu kivugwa ku bwinshi muri iyo kambi mugenzi wacu james joven ari muri tanzania niwe yatwegeranirije hamwe amajwi ya bamwe mu baba muri iyo kambi bavuga ku kugene bamerewe kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umukobwa ku isi umunsi mukuru w'abigeme ushyitse abigeme benshi badafise ibyo kwifashisha nk'ubu ugiye mu bihe byawe urasaba ikotegisi ugasaba amakanga ugasaba n'indobo ibyo byose turabisaba ku bigeme baba bagize ingorane badafise icyo bifashisha ubaye tutiteguye atari byangombwa dufise by'abigeme nk'amakotegisi niyo dufise cyangwa amakanga bahora baduha amakanga baduhaye yaraheze boshobora kuza baratira basidukwi tukareka kujya gusenya twebwe abigeme kubera tugiye gusenya barashobora kudu- nko- nko kudufata ku ngufu cyangwa nawe tukagirirwaho ingorane ubuzima bw'umwigeme ngaha mu ikambi ntibumeze neza kuko turahura n'ingorane zitandukanye imfashanyo ntituzironka bikwiye bamwe barafatwa ku nguvu abandi bagaheba amashuri bivanye n'ingorane baba bahuye nazo ugasanga nko ku ishuri umuhungu ntibamufata kumwe n'umukobwa izo nizo ngorane duhura nazo kandi benshi harimo nk'abo usanga bakwiga imyaka yo kuja mu bitinyaho ugasanga ibyangombwa ntitubironka ugaca usanga bamwe bariko barajya gukora ibyo batari bifuza kugira baronke zirya bya bintu vyo kwifashisha mu gihe haba hari mu butinyanga hariho ababyeyi barongoza abigeme ku nguvu bakabarongoza ku nguvu bakababwira ati nimugende murongogwe bene baba bigombera amafaranga bakahiba amashure bene bakaba bigombera amahera nyene umaze kugenda urumva umukobwa ko aba atabyazi agaca urumva akaba akaba arongowe ku nguvu ya nyina wiwe nawe atagomba kurongogwa atagomba guheba ishure duhura n'ibibazo byinshi ibibazo bitandukanye bigeme ibibazo byinshi duhura nabyo hariho abafatwa ku ngufu bagahohoterwa ndetse abandi bakagira nte bakagira ibibazo bitandukanye by'ubukene kanaka nk'abigeme kubera ataho kubikora Uca usanga bagiye mu nzira z'ubushurashuzi ugasanga baratwaye inda mu byo batiteguriye ugasanga izo zose ni ingorane zuhuye n'umu- n'umwana w'umwigeme Abandi- ibindi kandi abigeme duhura nabyo n'ubu bafise ubwo buryo bw'ukuntu baba bayeho ukajya usanga arabuze nk'ibikoresho byo kwifashisha amahiga menshi agenda mu bihe byiwe akabura nk'indobo zo gukoresha amasabune cyangwa amakotegisi yo gukoresha cyangwa uwo mwanya ugahurira nata n'ubukwembe afise mbere akabura n'ubukwembe yokwikenyera nk'iyindi yambaye yononekaye rero twebwe abigeme icyo mbona umenga ni uko abagabo twitwararika bakatwitaho cyane kuko bakadufasha duhura n'ibibazo byinshi bitandukanye n'amasabune nyene aheruka ibindi bigo byose barabihaye ariko hasigaye nyene ibigo bikeyi ariko natwebwe barase kuduha kandi no kuri ivyo vy'amakanga naho ewe ivy'amakanga vyovyo ewe baheruka kuduha nyene basha- araheze ngianga ameze ngaha kweri abazambaye iduhatse nyene twa- zaraduheranye dusaba kandi yuko botwongera umunsi mukuru w'abigeme ariko naho ubaye ubaye dufise ibibazo kandi tugiye inyuma ya- tugiye inyuma y'ikambi tu- bara- hari igihe nyene duhura n'ibibazo ugasanga baragufashe ugasanga ugiriyeho ingorane nyene ugasanga nyene mbere utashe ufise ibibazo vyinshi cane rero ico twosaba twe twosaba yuko boza baradufasha kugira iyo dushitse mwi- mw'ivyo bintu tukaza turonka ivyo twifashisha ntituje mu mosha mabi jewe ndosaba kuza baradufashisha badukurikirana no muhira kuntu tuba turimo turakora ibintu umuhungu bisabwa yuko yokora nk'uko natwe dukora ab- umwana nico kimwe n'uwundi mukuru uyu munsi mukuru turawushimye ariko mwikubita agashi muraba ukuntu musubira kugarukira agateka k'abigeme radiyo ijwi rya amerika i washington dc remi gakwaya ni umusore w'imyaka mirongo ibiri n'itandatu yahungiye mu gihugu ca malawi avuye mu burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri mu minsi iheze gutoranywa nk'umwe mu mpunzi zikora ibikorwa bidasanzwe change makers mu ikambi ya zaleka mu vyo ashimirwa harimwo kuba yatunganije ishure ryigisha impunzi ibijanye n'ubuhinga bwa none gufasha impunzi kurondera imirimo bakoresheje internet ndetse no kubaka za application zikoreshwa n'ibigo bitandukanye kugira ngo ibikorwa vyiwe n'ibindi vy'izindi mpunzi bimenyekane babifashijwe n'ikigo Inua Consulting catangujwe na Innocent Magambi nawe amaze igihe mu gihugu ca Malawi aho yageze nk'impunzi. Mugenzi wacu Eri Gwema yaganiriye n'abo bagabo bompi ku bikorwa vy'ingirakamaro bimaze gukorerwa mu ikambi ya Zaleka n'umwimbu bimaze kugeza ku baba muri iyo kambi. Reka Magambi abe ari watangura kutubwira uko iciyumviro co kumenyekanisha ibikorwa vy'impunzi camujemwo.
Eh, amahoro neza edi mwakoze eh, ku butumire Um, mu by'ukuri je navukiye mu buhungiro mu buhungiro ibikorwa byose maze kuvukira mu buhungiro maze gukora ibikorwa bitari bike nasanze hari abantu b'impunzi bafite ibyumviro byiza bidasanzwe kandi bariko barakora ibikorwa bidasanzwe ariko batazwi no mu gihugu barimo canke mu bihugu bapfuyemwo ca nifuza ko nokora igikorwa cotuma kibamenyekanisha kandi kiba kibongera kikabigisha mu bikorwa bariko barakora kugira bagikore uburyo bumeze neza kandi bushikira abantu benshi ibyo bikorwa wabitangiye ryari ese kugeza muri uyu mwanya tuvugana hari abo bantu wamaze kumenya umaze kugaragaza ku buryo ibikorwa byabo byaba byaratangiye kumenyekana ishyirahamwe rero rya inuwa consulting ariryo rigamije ah, kumenyekanisha ibikorwa by'impunzi ah, zikorera mu nkambi yabitangije mu kwa kane Ah, kuri ubu sinumva ko hari inyungu nini ah, zimaze gu- kwerekana ariko ndabona neza yuko abo tumaze kwerekana kuvuga ibikorwa byabo um, hari akamaro kanini eh, bimaze kuboneka hariho nk'umwe eh, bamwanditse mu kinyamakuru cya hano muri malawi eh, ashimira ibikorwa ariko arakora kandi ndizera yuko mu minsi iri twabananira kubikora eh, n'uburyo bw'imfashanyo buzoboneka ku bantu tubandanya tu- twerekana tugaragaza ibikorwa byabo eh, kuko ndazi abantu mu by'ukuri eh, bagenda bafasha bo mu- mu kinyarwanda bita ngo baterampunga eh, bamaze ku kugira intere bamaze kwi- kwiyinteresa ah, buri wese ko turakora kugira babandanye kuyaga n'abo bantu baraba ukuntu babafasha kugira ngo bakora bitera imbere Ah, umwe mu bantu uwo muryango wanyu ugerageza gufasha kumenyekanisha ibikorwa bye ah, ni remi gakwaya at- aba muri iyo nkambi ya zaleka mu gihugu cya malawi remi gakwaya nawe turi kumwe kuri telefoni remi gakwaya wiriwe neza twiriwe neza amakuru yanyu hiya amakuru yacu ni meza Ah, gerageza utwibwire hanyuma unabwira abakurikiye ijwi rya amerika ibikorwa ukora muri iyo nkambi n'ibikorwa ki yewe nka kurya bivuze ndi toremi kandi ndi muri malawi nk'impunzi ndabaye impunzi ntakajya ababyeyi banjye bose mu gihugu bisanga mu gihugu cya malawi ariko nisanze mu gihugu cya malawi kubera ibintu bitandukanye n'ibizitizi byinshi by'ubuzima bwo- bw'impunzi mu nkambi nicyo cyatumye ntangura ishyirahamwe rifasha impunzi kwiga ibijyanye na tekinoloji ariko kurondera uburyo ayo- abantu bari mu nkambi bashobore kuronka akazi kuri internet icyo nicyo cya- cyatumye dutanguza eh, organization yitwa technolab ifu- yigisha impunzi ibijyanye na tekinoloji gukora ama application yatandukanye kugira ngo burya bumenyi ba- ba- baburonse binjire mu ma platform y'akazi menshi ahari muri internet bashobore kuronka akazi gatandukanye kandi akazi kasha gafasha ubuzima imibereho yo ya buri munsi y'impunzi n'abaturage baba mu bijiji bya hafi ngaha mu nkambi ya zareka Ha- hanyuma umuntu yakwibaza gakwaya wavuze ko uri impunzi wagiye mu buzima bw'ubuhunzi umaze gutakaza ababyeyi bawe wowe ubwo bumenyi wabukuye ndarize ndaro- ndakora ubushakashatsi butandukanye muri ubwo buryo niho ndasa- ndaciye ndongera ubwenge ndiga ndamenya ibintu bitandukanye byinshi bijyanye na tekinoloji ariko n'ubundi nzica ndaciga mu bigo bitandukanye kugira ndongere ubumenyi bwanjye gerageza utubwire muri make ah, kuko waba uruvuze ko ugerageza kwigisha impunzi bagenzi bawe uburyo bwo gukoresha ah, za mudasobwa cyangwa se interineti mu gushakisha imirimo ah, kugerageza guhanga za application zitandukanye kuva utangiye gukora ibyo bikorwa n'iki wavuga ko umaze kugeraho nk'umusaruro kuva nanguye ibi bikorwa ndabonye byarafashije cyane cyane impunzi aho ndatanguriye kubera hariho amapapurikasiyo twagiye dukora yafashe impunzi dayiregitima urabye nk'igihe giheze umwaka uheze hariho ikibazo cya kovidi abantu benshi abakozi benshi ntabwo bari baza mu nkambi so twaciye dukora application ikora ikoresha tekinoloji ya ussd kandi yafashijwe na unhcr na prime malawi kugira ngo ifashe impunzi zishobore gutwara ibibazo byabo kuri un bakoresheje amafoni asanzwe kubera impunzi nyinshi zifite amafoni mato mato aya ya- bayita fita phones ariko turetse n'uko Ah, muri uyu mwaka nyine uheze twashoboye no gutangura gukorana na ni, ni na leta ya malawi kubera yabonye ibikorwa duhaye dukora ubu duhaye du- dufasha ntabwo tugifasha gusa impunzi duhaye twigisha n'abaturage bazungurutse muri ibi bijiji tubigisha ibijyanye na tekinoloji tukabigisha programasiyo barangije kwiga programasiyo ubu turafite abantu bane barota akazi kuri upwork bahaye bakora ntabwo aba ni abantu bari badafite uburyo bwo kuronka akazi ahantu hose ariko ubu batanguye gukora akazi batanguye kubona uburyo n'ubwo buryo duhaye dufasha tuvana abantu ahantu hadafise umuco gushika ahantu batangura kuba bafite akamaro bashobora guteza imbere ahantu bari kandi bagateza imbere n'igihugu cyose nk'inzitizi ah, wowe nk'umuntu uba mu nkambi ah, wakabaye wifuza kuba hari ibindi bikorwa wageraho ariko ugasanga ah, ibyo wifuza ntubigeraho nk'inzitizi uhura nazo cyane cyane nk'impunzi ni izihe kugira ngo ube wagera ku bikorwa ubundi abandi banyagihugu bageraho wowe udashobora kugeraho uravye uri mu nzi hariho ibintu byinshi bihura navyo bi- bi- bikurikirana no- na status uba ufite so icya mbere cyo ni hahandi uba ufi- uta- udashobora kwidegenza cyane naho uba ufasha mu buryo butandukanye ariko hariho akantu kabura kakandi ko ku- ko kwidegenza ugashobora gukora ibintu ariko n'ibyiyumviro awa- ukora ikintu kimwe ukaronka ibindi byiyumviro ariko ugasanga bijya byiyumviro kugira ngo bishyirwe mu mu- mu ngiro hariho ibintu inzitizi nyinshi bivanye n'ukuntu na na status cyane cyane status uhaye ukoresha kandi ahantu uturuse nibyo bintu usanga biteza umuntu inyuma ugasanga aho guteza- gutera imbere umuntu ikintu yakoraga agasanga ntabwo yabishoboye kubikora ahubwo ahasubira inyuma U- urakoze cyane inosa magambi ah, kuri izo mpungenge za remi gakwaya avuga ko ah, impunzi zifite ubushobozi hari byinshi zakora ariko rimwe na rimwe bagahura n'inzitizi z'uko bari impunzi batemerwa mu- mu mu gihugu kuba bagira inkunga batera ku gihugu kugira ngo nabo bashobore kwiteza imbere ibyo bintu nk'amwe mu bafasha ah, mubikoraho iki ku buryo izo mpunzi zakumva ko nubwo zifite ubushobozi ubwo bushobozi bwabo bu- buzamenyekanishwa kandi bugire umusaruro butanga ku gihugu Eh, mu by'ukuri icyatumye ntanguza iryo shyirahamwe n'icyo hanini kuko ntaje imyaka cumi n'itanu i- i- iheze nabonye inzitizi nyinshi cyane ibaze harageze yaho abantu bakora mu mashyirahamwe yafasha impunzi bahagarika imfashanyo nari naronse ni- y'ibyo kurya amatoni ijana na mirongo ine na n'atanu y'ibiribwa nari naronse ugira abifashe impunzi mu nkambi icyatumye abizibira bavuga ati wewe uri impunzi ntushobora nta nshingano ufise zo gufasha izindi mpunzi umva ibintu bitwenza udashobora gutahura Eh, izo mfungurwa za- zaziriwe irirongwe amezi atandatu byasabye yuko tuja muri geneve kurega kugira izo ndya zive ibirongwe jije mu nkambi ahantu ibirometero mirongo i- ine na bitanu ni kuvuga rero izi zero kuba ndazizi nicyo gituma navuga ati oya ibikorwa maze imyaka cumi n'itanu nkora biramaze gutera imbere bisaba koza rero kuri mirongo ine birashobora kubandanya ntabirimo ariko reka ntanguje inuwa consulting kugira mvuganire abantu nk'abo reni ni uko atasinzwe yabikubwiye yuko aherutse etiyopiya kuza kwerekana ubuhinga afise muri tekinoloji aheruka mu buganda ni ukuvuga ibikorwa amaze gukora ama- amapirime amaze kuronka ni menshi yo kwerekana yuko naho ari impunzi umutwe wiwe atabuhungiro ufise umutwe wiwe atari impunzi ukora ah, mu buryo bu- budasanzwe ku buryo n'igihugu n'ibihugu byoronka ah, akamaro mu kuba ariko arakora rero ndi ku- tugerageza ku- gukura izo nzitizi kuvuganira impunzi kugira leta ya marawi ihindure amategeko yatuma impunzi zidashobora gukora mu bwisanzure ibikorwa ah, ziriko zirakora n'ibikorwa reni ariko arakora eh, world bank banki nkuru y'igihugu y'isi yarayibonye ivuga ati oya reka dushiremo umutahe du- tugufashe ugira ibikorwa uriko urakora biboneke ni kuvuga ni ibikorwa bibiri byo mu rwego rwo hejuru cyane bisaba ko ubuvugizi bukenewe kugira igihugu gihindure um, amategeko uh, agenga impunzi kugira impunzi rwose zibikore mu bwisanzure kandi biteze imbere n'abanyagihugu b'ico gihugu coba carabaki urakoze cyane inosa magambi watangije uyu mugambi wo kumenyekanisha ibikorwa by'impunzi ziri mu gihugu cya malawi Ah, nawe nagira ngo ngushimire kubw'akanya wahaye ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire murakoze cyane nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira radiyo ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bafashije gutegura aya makuru bashyize hamwe aya majwi ifatu ari maskarara amakuru yarahagarariwe na edi gwema naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye fidel niyo ngabo ndabasezeye ndabifuriza amahoro